radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda impirimbanyi uburenganzira bwa muntu aimable karasira wuzaramba arasaba guhabwa abamwunganira mu mategeko kugira ngo ashobore kuburana mu burundi abarobyi bo mu kiyaga cya tanganyika barasaba gusubizwa icyumweru cyo kuruhuka basanzwe bahabwa buri kwezi guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko abantu bagera ku ijana na makumyabiri n'icyenda bishwe bagerageza gutoroka gereza nkuru ya makara iri mu murwa mukuru kinshasa ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na fidele niyongabo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda bobi wine yarashwe ku kuguru n'abashinzwe umutekano nyuma yo guhangana n'abigaragambyaga i kampala fidele Bobi Wine yarasiwe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala nk'uko byatangajwe n'umugambwe wiwe utavuga rumwe na leta amasanamu yashyizwe ku mbuga ngurukanabumenyi ejo kuwa kabiri yerekanye Bobi Wine akikujwe n'abamushyigikiye basemerera avuga ko yarashwe mu kuguru mbere uko bamwe muri bo bamufasha kwinjira mu modoka yari muri indi umugambwe wiwe National Unity Platform watangaje ko abajejwe umutekano bagerageje kumwica uwo mugambwe watangaje ko yakomeretse bikomeye inyuma y'uko arashwe mu gice cy'umugwa mukuru kampala cyitwa wakiso ntacyo igipolisi cyangwa abandi bategetsi bavuze buno nyine ku byabaye bobi wine yaritoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yatsinzwe na perezida yoweri museveni mu matora bobi wine yavuze ko yaranzwe n'ubusuma bobi wine umucuraranzi w'umuziki yatsindiye ikibanza cyo mu nama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi arakundwa cyane n'abakiri bato muri uganda cyane cyane mu bisagara muri burkina faso imiryango y'abantu magana ane bishwe n'abarwanyi bagendera ku matwara ya kisira mu kwezi gushize barasaba ibisobanuro leta imiryango yabuze abayo ivuga ko abantu amajana ane bishwe bagirije abategetsi ko banumye abo bose bagerageje kuvuga ku byabaye ishavu ry'ababuze ababo riko rituma abasirikare bayoboye burkina faso baremererwa kurushiriza n'abategetsi b'amadini bifatanije nabo mu kunebagura inyifato ya leta kuri ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi k'umunani kurangiye intagondwa z'abayisilamu zarishe abantu batari bake mu bwicanyi bwo mu gitero kimwe butari bwaboneke mu mateka ya burkina faso kuva ibitero by'imigwi ikorana n'umugwi alkaida na leta ya kisilamu bitanguye gutandukira icyo gihugu bivuye mu gihugu bihana imbibe camari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byinshi abategetsi b'abasirikare bayoboye burkina faso bavuga ku byabaye uretse kuvuga ko abasivile n'abasirikare bishwe nta gitigiri cy'abishwe batanze barcelogo ni kimwe mu bisagara bitari bike bigaramiwe n'abagwanyi b'abayisilamu ababa muri ivyo bisagara bagerageje kubivamwo bashobora kwicwa canke bakanyuruzwa abantu barenga icumi baguye mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abimukira bashaka kwinjira mu bufaransa umukuru w'igisagara ca boulogne sur mer frederic cuvillier yatangaje ko abantu bagera hafi ya mirongo irindwi bari mu bwato bwagize isanganya abajejwe gutabara bashoboye gutabara abantu mirongo itandatu na batanu benshi muri bo bari bameze nabi cyane indege za kajugujugu zitatu n'ubwato bune byakoreshejwe mu gikorwa cyo gutabara byari bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu bufaransa gerard manin agendera aho iryo sanganya ryabereye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri ubwato butoyi butwaye abimukira bugerageza kuja kumuhora w'amazi ari hagati y'ubufaransa n'ubwongereza bwariyongeye mu myaka ya vuba abimukira baba bariko bagerageza kuja gusaba ubuhungiro mu bwongereza isanganya ryo kuri uyu wa kabiri ni rimwe mu masanganya atari make abera muri uwo muhora w'amazi mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye abantu batandatu barapfuye igihe ubwato bwari butwaye abimukira batari bake bwazama muri uyo muhora nyene
urakoze fidene niyo ngabo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu biri akadomo komu no ku mbuga za fesibuke yutube na instagram na egisi aderesi yacu ni vewu wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu aimable karasira wuzaramba yabwiye umucamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko yasabye ko amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha yarekurwa kugira ngo abashe kwishyura abanyamategeko inkuru irambuye eric bagira ubusa bwana aimable karasira yagaragaye mu rukiko hari n'igikapu cy'umukara cyuzuye amadosiye nta mwunganizi mu mategeko yari afite umucamanza ukuriye iburanisha yamusabye kugira icyo avuga ku by'amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha ni amafaranga karasira avuga ko ariyo yagombye kuvamo ikiguzi cy'abamwunganira mu mategeko avuga ko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwamuhayeho miliyoni zirindwi yishyuramo abanyamategeko ayandi yifashisha mu kumutunga no kwita kuri murumuna we ashingiye ku bikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha karasira yabwiye urukiko ko amafaranga bigaragara ko yafatiriwe agera muri miliyoni mirongo ine ayo niyo ubushinjacyaha bavuga ko akomoka ku byaha bumurega uregwa yavuze ko ibye byose byafatiriwe no kugera ku mpamyabumenyi ya kaminuza bwa mbere mu rukiko karasira yarondoye akandi kayabo k'amafaranga ari mu mabanki atandukanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwayafatiriye ntirwayashyikiriza ubushinjacyaha yavuze ko asaga miliyoni ijana na makumyabiri kuko banki irimo menshi ari miliyoni mirongo inani n'eshanu yavuze ko aya mafaranga arimo ayo yakoreye n'ayo yasigiwe n'ababyeyi hanze y'amafaranga yavuze ko n'ibibanza cumi na bitanu yarazwe n'ababyeyi byafatiriwe bityo ko ari kwicirwa n'inzara muri gereza yagombye kubigiraho uburenganzira ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bwakoze bishingiye ku mategeko bwasabye ko karasira yahitamo kuburana atunganiwe cyangwa agasaba kugenerwa abanyamategeko b'ubuntu bitaba ibyo akagaragaza abandi yakwishyurira yasabye ko ubushinjacyaha bwasobanura impamvu mbere bwamurekuriye amafaranga nyuma bukaza kwisubira bwasobanuye ko ibyafatiriwe byose bishingiye ku kuba karasira atarabashije gusobanura inkomoko yabyo bwavuze ko karasira ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza ashaka gutandukanya amafaranga hatari mu bibazo nayo avuga ko yarazwe n'ababyeyi karasira yibajije niba kuba yarayahawe byashingira ku kuba ubushinjacyaha bwarategekwaga n'umuntu bitiranwa n'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko ubushinjacyaha bukavuga ko atagombye gutebya yavuze ko amafaranga aramutse arekuwe yakwishyurira abanyamategeko akanita kuri murumuna we urwaye mu mutwe umushinjacyaha akavuga ko uregwa hakurikiranyweho ibyaha bikomeye yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko karasira yigeze guhabwa ku mafaranga ye yafatiriwe karasira ati nta na kimwe kinteye ubwoba mu byo ndegwa byose niba hari umuntu udashobora gutebya muri iki gihugu ni njyewe kiretse niba mutagira umutima wa kimuntu umucamanza yamusabye kwiburanira cyangwa akandika nk'umuntu utishoboye asaba abanyamategeko b'ubuntu karasira ati igihugu cya mbere muri afurika mu kugendera ku mategeko niburaniye kabara gahoma munwa avuga ko aramutse ahawe abanyamategeko b'ubuntu nabo atabizera akibaza impamvu umuntu wakoreye u Rwanda ari mwarimu muri kaminuza bashaka kumufata nk'umukene uregwa yasabye igihe gihagije kugira ngo amenye uko yabyitwaramo aravuga ko ashobora no gusaba ubufasha mu bagira neza ariko ko nanone bigoye kuko muri gereza atemerewe na telefone yo guhamagaza nk'abandi banyururu humvikanye guterana amagambo akomeye kwa hato na hato hagati y'ubucamanza na karasira umucamanza yavuze ko urubanza rwa karasira rwadindiye kandi ko rugomba kuva mu nzira karasira ko ari ufunzwe azi n'ububabare bw'igifungo karasira avuga ko muri gereza adafatwa nk'abandi banyarwanda ahubwo afatwa nk'umwanzi w'igihugu umucamanza hari amagambo yamye abuza karasira gukoresha mu rukiko ati ntukaze gukina iyo mikino ntukaze kubwira itangazamakuru aho kuburana ibindi ntacyo bikumariye nkugiriye inama waburana urubanza rwawe karasira ati kuri njye bizarangira uko bigomba kurangira mucamanza muzakora ibyo mushaka n'ubundi nta ribi n'imvugo zarakaje umucamanza ahita asubika yasubiyemo inshuro zigera muri eshanu ko karasira yaba afite ubwunganizi yaba atabufite urubanza ruzaburanishwa ku yindi tariki karasira nawe wabonaga ko yaragifite byinshi byo kuvuga umucamanza yamubwiye ko nta mpaka ashaka nyuma y'icyemezo yafashe umwanditsi yamushyikirije inyandiko mvugo y'iburanisha ngo ayishyireho imikono karasira arabyanga bamwe mu bakurikirana iburanisha ry'uru rubanza bagakeka ko iyi myitwarire ya karasira yaba ishingiye ku burwayi bwe bwo mu mutwe amaranye imyaka isaga makumyabiri nk'uko byemejwe n'abaganga batandukanye kugeza ubu abanyamategeko barimo gatera gashabana batangiye bamwunganira bamaze kwikura mu rubanza bapfa ko karasira adashobora kubishyura ubushinjacyaha burega karasira ibyaha bitandatu birimo guhisha ingiro jenoside kuyihakana no kuyipfobya ndetse no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda karasira ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki yagombye kuba atangira kwiregura mu mizi urubanza rukazakomeza mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu burundi abarobyi bo mu kiyaga cya tanganyika barasaba gusubizwa icyumweru cyo kuruhuka basanzwe bahabwa buri kwezi aba bakoresha bavuga ko kuruhuka bituma umusaruro ugabanuka inkuru ijwi ry'amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye hari haheze imyaka umunani abarobera mu kiyaga tanganyika habakora ico gikorwa iminsi mirongo ibiri n'ine bagaca bahagarika ikiringo c'indwi abarongoye igisata c'uburobyi mu burundi bafashe iyo ngingo kugira ngo mu kiringo c'indwi batariko bararoba muri tanganyika amafi ashobore kurondoka abarobyi nabo bashobore gutaha mu ngo zabo bavuga ko muri ico kiringo co kuroba baba bavuye iwabo bakaja kuba ku musenyi wa tanganyika aho bakorera umwuga wabo muri kuno kwezi kwa munani bene amato bafashe ingingo ko boroba iminsi yose y'ukwezi batanga isiguro ko mu gihe cici haba ku mwirima haba ku mfato z'ukwezi amafi aboneka batireka rero ayo tutarobye ku mwirima tuyarobe ku ndenga abarobyi babona ko nubwo baguma baroba ku ndenga atagihinduka uyu murobyi twamusanze kumwe hawo mu rumonge umwimbu uko uri ntiwiyongeye namba reka hariho imboga zariho na hene kare tukiroba ku mancoro twarafunga tugaca mu mihira tugapanga umunsi tukabwira bose umunsi umwe akaza gutangura akazi umunsi uyu n'uyu bose akabyumva nubwo ubu nawe kubera ibintu byagiye birahinduka atagejeje dukoresha amanuze peterole dukoresha esase n'amabateri mbasaba umuyindwi nawe basaba umuyindwi tubwire ko mpaka ukwezi kwinjiye mu kundi uyu mukenyezi asanzwe arangura imboga mbisi aho nyene kumwe hawa rumonge nawe nyene niko abibona ubu nta mwimbo dufise w'indagara nta mwimbo dufise indagara zirazimvye nk'ubu akadobo kagurwa amajana abiri n'itanu abiri n'itandatu ya ndobo nini ugasanga igurwa mu irake zine zitanu zitatu n'amahera nta mwimbo dufise nta mwimbo dufise umuntu agiye akaronka utwo duharage tw'abana nutwo nyene mugabo imyimbo ntayo tugifise kabisa ntaco nta kintu tugikura mu bintu vy'imboga ingingo yo kuroba iminsi yose y'ukwezi ntiyakiriwe neza na bukuru fabien umurobyi twasanze aho kumwe hawa rumonge nk'abarobyi twasanze umenga n'agahohotero cyane kandi nta karusho kanini kari ubundi bwo dukoresha imibiri dukoresha ingufu turaruha inshuro twasaba kujya ngo yosubiraho ari so warose wabuze warose abana muhira bakakubona na nyina bakakubona ugapanga byo mu rugo nabyo wama mubiri ukaruhuka ukaza gutangura umubiri wayegeranye benshi mu barobyi usanga atari abanyarumonge bashika muri ico gisagara iyo kuroba bitanguye bafunze baca basubira iwabo mu makomine yegereye ikiyaga mu gihe rero batobaha iyo ndwi y'akaruhuko hari ibyopfa mu rugo kuko Augustin wo ku bwayo abifitiye amakenga nk'abantu dufate baba baje bavuye mu mihiri wabo bageze no kubashaka kuba babandaniza ko baroba bamwe bamwe ntibabashimira gutaha baca bigumira ino ubwo usanga hari abana banamvye umugore mama umugabo wanje ari hehe ubwo usanga mu miryango ni ikibazo kuko tumye tubandaniriza ko hari abasanga imiryango bayitaye bagahita bavuga ati ngo turiko turaroba kumbe kwa kuroba nako nta mbwa ziriyo hari abaca banyegereramwo kugira ane gutaha mu mihira uwo murobyi akorera ku mwiha wa rumonge ubu afise ubwoba ku kugena agiye gukorana n'uwamuhaye akazi bene amato arobaho mu rumonge bo bemeza ko kuroba atakuruhuka ari byo byiza uyu batazira niyo wabunga afise amato aroba ibyo kugara si byiza biba ari bibi kuko hari aho hagera ho kugara indenga naho hakaba hageze umwanya w'amafi ko bashobora kuyaroba rero amafi ashobora kuboneka ku ndenga cyangwa akaboneka ku mwijima ubu ni hari byiza kuko turoba imboga zo ku mwijima tukaroba imboga na zirya zirengana ku ndenga ku makenga y'abarobyi ko basabye kuruhuka boca birukanwa uwafise amato arabahumuriza uwumvise arushe azoca asaba aje kuruhuka bamusubirize by'imfatakibanza aruhutse kandi yatunganije n'ibyo mu muryango azogaruka asubire ku kazi kiwe ku bwabo bene amato aroba guhagarika kuroba mu gihe bashobora kuroba imboga bituma bahomba mu buyobozi bw'uburobyi bw'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi deonduwayezu amenyesha ko ingingo yo guhagarika kuroba iminsi itandatu mu kwezi itarahinduka icokorwa ni uko abarobyi bo bisaba kugira ngo iryo tegeko rihinduke hanyuma babone gutangura kuroba badahagarika ubwo buyobozi buvuga ko ubundi ho abo barobyi bariko barakora amakosa n'ubwo bitwaza ko itanzaniya kongo na zambiya batigera bahagarika kuroba nayo intumbero y'uko uku guhagarika gutuma amafi arondoka akaronka umwanya wo gukura uzoba upfuye kubw'abajejwe igisata c'uburobyi mu burundi banyenamato bo basigura ko kuroba iminsi yose atari intambamyi na gato yo kurondoka no gukura kw'amafi igihonyamafi ni ikoreshwa ry'insenga zitemewe n'amategeko n'ubundi buhinga bwo kuroba amafi nk'uko bitangazwa n'abajejwe ico gisata urakoze Thierry ndayishimiye tukivuga ku burundi nyuma yaho perezida evariste ndayishimiye avuze ko gushaka umugore umwe bidakwiriye mu ijambo yavuze mu kwezi kwa gatatu ku munsi w'abagore abatari bake mu ntara zitandukanye z'uburundi bamaze kwirukanwa mu ngo zabo mu idini ya kisilamu baravuga ko ibi biciye ukubiri n'imyemerere yabo kandi bifite ingaruka ku miryango yabo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga bukuru fodo yaganiriye na mugenzi wacu oriyane itanga ishaka mubaza uko bakira ijambo rya perezida ndayishimiye bivanye n'ikivugo cy'umukenyezi umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu gihugu n'ijambo nyir'icyubahiro yashikirije rijyanye no guharika iryo ni itegeko ry'igihugu kandi ni itegeko ngenderwa ko umwe wese abwirizwa kurigendera ko akurikije amategeko na cyane cyane amasezerano yoba yarashyizweho n'igihugu yagenderwa ko mu kubahiriza umushinga nawe kubana n'umukenyezi umwe udende ariko na cyane cyane ngaho naho byafashwe iyo ngingo bari kubwirizwa kwicarana n'amadini atandukanye bakumva imyifato y'amadini njye nk'umukenyezi aserukira abandi mu idini ya isilamu nacakiriye ko ari itegeko ry'igihugu nubwo atari itegeko ry'imana kandi ntawugarariza indongozi indongozi aho ishize ntukuraho twebwe nk'abayisilamu mu mategeko y'idini yacu ntitubyita guharika si uguharika ni isezerano riri mu kigabane cya korani ariyo imana yategeka uti nimwabire umwe babiri batatu bane ku babifitiye ubushobozi batazojyanisha abakenyezi icyo gihe imana imaze gushyiraho iryo sezerano tugaca turijyamo tukarimanyagura tuba tugiye kubiri n'amategeko y'imana hanyuma ku kijyanye na twebwe abayisilamu twacakiriye nk'uko igihugu kikivuga ariko twebwe ntitwogarariza itegeko ry'imana imana nayo twigararije nayo tuzanira amahano yayo kuko n'abadutanguriye intumwa zadutanguriye ba yobo ba yosefu ba burahamu bari bafite abakenyezi barenze umwe kandi imana igasezerana ivuga iti uzokurikiza iby'intumwa zanjye zakoze azoba ari umukunzi wanjye aho twebwe tubona yuko ari ukwica isezerano ry'imana kwica amategeko y'imana none muri icyo gihe amategeko y'Igihugu muzoyabamwo gute bizogenda gute ko twumva yuko hariho abakenyezi bamaze gukurwa mu ngo zabo icyo kibazo cyo cyifashe gute mu bayoboke b'idini ryanyu abakenyezi cyane cyane bari hanze y'ingo zabo ubu byifashe gute muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye iki gihe kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyangwa yarenze ibigo cyangwa umushinga ntashobora kuba yararenze ibigo twebwe ntiduharura ko yarenze ibigo ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turi ko turasambura amategeko y'imana kuko niko ndabyita tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo abandi baguma mu rugo byitwa yuko twinjiye direkite mu gusambura amasezerano y'imana ikindi nacyo haca haba iburagirika ry'abana umwana aca abura aho ahagaze ananirwa komyuti mpagaze hehe mpagaze kwande n'icyo gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kwiga mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo twobafasha gute koko guki kugira tugarukira agateka k'umukenyezi naho yoba yarabyaye bari kumviriza kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi kumwirukana sepazi insolisiyo ahubwo bo bari kuvuga bati umugabo nagumane umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanye amufasha n'abana none muri kano kanya ishyirahamwe ryanyu riri ko rifasha abakenyezi gute cyane cyane aho muherereye mu ntara ya muyinga ishyirahamwe ryanyu muri ko mubafasha gute twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bo kwifata muri ibyo bihe bigoye ego abajejwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura mu kibano cyanyu mu kibano cyacu abajeje intwaro benshi ntituravugana bamwe nk'abanyumbakumi abashef dokasi turakunda kuganira icyo kibazo bwanaho bakakubwira aho umukuru w'igihugu yashyize twebwe ntitwokuraho ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko muri make cya kindi nyine cyo kwinjira mu igena ry'imana tukinjira mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo mbe ibitabo by'imana by'iyo dini bivuga iki mbese ibitabo byose biragihuriza ko rero akajambo ka nyuma nohanura nobwira abakenyezi ba kisilamu baba bariko baranyumva ni uko bogira ukwihangana hanyuma bagakomeza amasengesho kuko ibintu byose ni mu masengesho hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana kuko imbere y'imana nta kuvuga ngo imana izoca urubanza yisunze iki imana izoca urubanza yisunze ibyaha umuntu yakoze ntizoca urubanza yisunze umuntu yaraharitse murakoze cyane madame bukuru fodo eh, aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ngaha mu ntara ya muyinga turabashimiye cyane namwe murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko abantu bagera ku ijana na makumyabiri n'icyenda bishwe bagerageza gutoroka gereza nkuru ya makara iri mu murwa mukuru kinshasa mu gitondo cyo kuwa mbere abatuye kinshasa baravuga ko kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri amasasu yari acyumvikana hafi iyo gereza ubuyobozi buvuga ko ibintu bimaze gusubira mu buryo eugene mukankusi itangazo yashyize ku rubuga rwa x mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shabani ruko yatangaje ko inkongi y'umuriro nayo yadutse ku nyubako y'ubuyobozi bwa gereza ububiko bw'ibiribwa ndetse no ku bitaro uyu muyobozi yongeyeho ko abantu bagera kuri mirongo itanu n'icyenda bakomeretse mu itangazo yashyize kuri videwo yaragize ati kugerageza gutoroka gereza nkuru ya makara byavuyemo gutakaza ubuzima n'ibintu byinshi birangirika mbere umuyobozi wa gereza yari yavuze ko nta mfungwa zabashije gutoroka yongeraho ko abagerageje gutoroka bishwe guverinoma yararimo gukora iperereza ku byabaye urubyiruko rwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ruhamagarirwa gushyira imbaraga zarwo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro n'ubumwe no kwirinda ibishuko birutera kudatanga umusanzu warwo wo kubaka igihugu n'inkuru ya jimishu kandi bakomera insanganyamatsiko nyamukuru y'ibyo biganiro agira giti ndi umusore w'umukongomani kandi niyemeje gushyigikira ibikorwa byose bigamije kugarura amahoro umutekano n'iterambere birambye muri kongo ibyo biganiro byahuje urubyiruko rwahunze intambara rukomoka muri teritwari zitandukanye zakozweho n'imirwano mu burasirazuba bwa kongo abo bose baba mu nkambi z'impunzi zizengurutse umujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo mu burasirazuba bw'igihugu byabereye mu mujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru kuri uyu wa kabiri tariki gatatu ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ni ibiganiro bigamije gukorera hamwe hagati y'urubyiruko n'izindi nzego zose za leta mu mugambi umwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu duce dutandukanye two muri kongo ubu twibaziwe n'intambara zitera amacakubiri mu banyekongo abayobozi b'inzego za leta batandukanye bari bararitswe muri ibyo biganiro bumvikanishije uburyo urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu rufite inshingano ikomeye yo gufasha ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba cyane ko narwo rwakozweho bya hafi n'ingaruka z'intambara nyuma y'umwanya muremure muremure abatumirwa baganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba urubyiruko rwiyemeje ko rugomba gutera intambwe ya mbere mu guharanira ituze mu gihugu moyize batibuka ni umwe mu bari bitabira ibyo biganiro bavuganye n'ijwi ry'amerika urubyiruko rufite responsabilite nyinshi cyane nitwe turi sible abantu bose baza nitwe abasore bahiga nitwe bakoresha nitwe turi abambere kuko tibyashoboka ko intambara iza eh, aho turi bitanyuze muri jeunesse bitanyuze muri abasore nibo bafite imbaraga nyine izo mbaraga bafite bagize abantu babafasha gukoresha izo mbaraga bazikoreza bakora ibintu byiza kandi tugasanga ko turi gukora ibintu bidashobotse turi kwica bene data twica bavandimwe bacu niyo mpamvu jeunesse responsabilité ikomeye kugira ngo imbaraga dufite tuzikoreshe neza kugira ngo tubone umutekano iwacu mu bitabiriye ibyo biganiro harimo n'abahagarariye amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara bamwe muri bo bavuganye n'ijwi ry'amerika bumvikanisha uburyo urubyiruko rufite urufunguzo rw'ibyiza ndetse n'ibibi byo mu gihugu uyu ni madamu liberata buratwa uhagarariye ishyirahamwe ryita ku bagore bakozweho n'ingaruka z'intambara muri teritware ya rucuru masisi ndetse na nyiragongo umunsi umusore niwe ugomba kugarura amahoro ariko umusore kandi niwe kandi uri kurwana intambara wa musore areke kurwana intambara ariko aje gushaka amahoro kubera amahoro ntabwo tuzayabona turi kurwana amahoro tuzayabona turi kwicara hamwe tukaganira twese hamwe tugashaka ukuntu ko amajambere arazi iwacu ibyo biganiro kandi byitabiriwe n'inzobere zitandukanye mu gukemura ibibazo mu karere urubyiruko kandi narwo ruvuga ko rubangamirwa na bamwe mu bayobozi mu gihe rufite ibitekerezo bigamije kubaka igihugu muri ibyo biganiro urubyiruko rwabanje kwerekana impamvu rutabasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu cyane no mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika abarenga magana atatu bari babyitabiriye bumvikanishije yuko impamvu batagera ku ntego bihaye ari uko bamwe mu bayobozi babangamira urubyiruko ndetse bakaruheza mu gihe cy'ifatwa ry'imyanzuro itandukanye itandukanye ireba abanyagihugu bimwe biterwa n'abanyapolitiki bamwe na bamwe nyine badakunda igihugu bagenda basansibiza no kosha abasore babasore rero bafite inzara bakagenda bakemera urwo rushuko mu mwanzi ariko ahanini binyurira mu bapolitisiye bamwe bagenda bakorana n'umwanzi akaba ariyo mpamvu abakoresha urubyiruko abanyapolitike bakeneye inyungu zabo bakeneye kugira influence mu buyobozi bwa kongo umuyobozi bwa esite ya, ya, ya, ya rdc mentena bakagira ngo bakoreshe urubyiruko bakabamanipira bamwe bakabehereza amafaranga abandi babahereza impamvu zitari nyazo bamwe bakabyatira kurwanira ubwoko bwacu inosa rugero umuyobozi w'urubyiruko rwa kominote y'abahutu mu burasirazuba bwa kongo agaragaza ko urubyiruko rugira uruhare rukomeye haba mu kubaka igihugu ndetse no guhungabanya umutekano uyu hari ubutumwa atanga ku rubyiruko murabizi ko igihe cy'intambara abasore nibo ba victime ariko bakanaba n'aba acteur ni ukuvuga ngo mu ruhande mwanzi ni abasore baba bari kuhapfira no mu ruhande rwa guverinoma nta n'abasore bahari akaba ariyo mpamvu abasore bafite inshingano zikomeye mu rwego rwo kugarura amahoro kugira ngo amahoro agaruke birasaba kugira ngo umusore agaragare akaba ariyo mpamvu turi guhamagara abasore bose kugira ngo bashyire imbaraga hamwe kugira ngo umwanzi turebe ko twamunesha abantu bahunze mu turere twabo basubire mu birere byabo amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu muri kongo agaragaza ko kuva aho umubare w'imitwe ihungabanya umutekano mu gihugu wiyongeye cyane urubyiruko narwo rugaragaramo abitabiriye ibyo biganiro baboneyeho gutanga ubutumwa ku basore bakiri mu mitwe yitwaje intwaro bitemewe n'amategeko dufite uruhare rwo kugira ngo duhamagare b'abasore bacu bari mu ntambara tubereke ko kurwana atari byiza tubicaze tuganire dushaka ukuntu kw'amahoro ararendama hano iwacu hari abasore hari ingumi tuzi yuko iyo ngiyo hari n'ingumi nazo zihari nubwo zitari nyinshi zirahari bari kuzikoresha nk'ibikoresho nizo zo kwikorera amazi nizo zo guteka ibiryo nubwo zidufata imbunda ariko nazo zitari muri iyo ntambara turabasabye te bashyire imbunda hasi baze twubake repubulika demokaratike di kongo muri repubulika demokarasi ya kongo urubyiruko rukomeza kugaragaza impungenge ruterwa mu gihe leta ifata imyanzuro ireba igihugu rutari mu bagishwa inama urubyiruko rusaba ko leta yakora ibishoboka byose mu kugisha inama bamwe mu bayobozi barwo cyane ko ibyo bizafasha kugarura amahoro n'umutekano birambye muri iki gihe aho uburasirazuba bw'igihugu bukomeje guhura n'ingaruka mbi ziterwa n'intambara jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inzovu iza kona umurima yawubura ikona nyirawo umunsi mwiza mwari kumwe na veniste yishimiye imana
mazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirango nibutsinda amashuri maze mbyumva nk'ejo bambica